abana mbere na mbere abana mbere na mbere abana mbere
Itetero. Itetero. Itetero.
Itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero.
kanyoni ubu ntitumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana noneho unanira mbere yanjye kuko baka oya erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba nawe wowe usimbuka gahoro wiririmbira ntabwo nshaka kwinaniza kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha turongera dusimbuke twese gahene gahene reka njye kureba ikintu arimo akora ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri radiyo rwanda buri wa kabiri guhera saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu z'umugoroba mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa tanu n'igice turabasuhuje abakunzi ba radiyo rwanda ngewe cyusa nanjye teta tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero bana inshuti zacu yambi amakuru yanyu ku ishuri se bimeze bite twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose nibyo rwose ese inshuti zacu mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize reka tubibutse mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko tugomba kujya dukaraba intoki tuvuye ku musarani tugiye kurya n'ikindi gihe intoki zacu zanduye sibyo nibyo rwose teta bana inshuti zacu ese namwe ababyeyi banyu bajya babagaburira amagi muze twumva inshuti zacu nawe se ababyeyi bacu bo bahishyuwe iki uyu munsi ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twakanguriwe gusigasira umuco w'isuku twubahiriza ibihe by'ingenzi byo kugira isuku dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo turinde abana bacu indwara zakomoka ku mwanda twabagaburira mu gihe tutakarabye intoki muri bya bihe by'ingenzi byo kugira isuku dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune uyu munsi ababyeyi turashishikarizwa guha umwana igi rimwe buri munsi kandi rigomba kuba ritogosheje rihiye neza ndetse rinanombye ngaho rero mwese ntimuve ku murongo wa radiyo rwanda mudacikwa
mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri facebook ya radiyo rwanda mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri whatsapp ya radiyo rwanda kuri nimero ikurikira zeru karindwi mirongo inani na rimwe mirongo ine na karindwi mirongo irindwi na kabiri makumyabiri na rimwe
noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu
ngubwo ngubwo nari wimbesera ntabwo ubumaye ndabuhaye di si umukozi wo ku ishoti se nare wibeshye ntabwo wamukozeho nabarebaga ntiwumva ratagaye nari niyarangiye kunkoraho ngahita mwepera ku ruhande agaswa iyi nabibonaga naraburayemo naraburayemo ngewe mwaretse kunserereza sha ubwo ntaraburayemo mureke duhindure umukino dore atangiye kure ngaho uceceka ntare ntabwo nongera kuguserereza ngo uburayemo sibyo
iyi kandi ntabwo twakomeza gukina ntaratishimye mureke dukine ibyo guteka yego we dukine ibyo guteka utatubureke ndaba mama nayo ndaba papa bora rero ngewe nawe nawe kame turababana yeee ndabatanze ndabagahinja ni intungaburira ibiryo ni bishya ni mama aranagucikiye diyangi gahene ntabwo yanshoboye atankubita hasi nzajya ngutamika wicaye ku musambi nk'uko akana k'iwacu bakagaburira abana do bazaniye amagi niyo tugiye guteka
ayo si ni amagi karamabuye mva bakamera nyine turayita amagi kugira ngo tubone ibyo dukinisha
yego nk'amagi imwe ese ko ari ukwikinira ubwo waretse guseka baka ngaho ntabwo nongera ntaremereza ayo ma eh nakomereza ayo magi nyateke oya ndayateka akanyu sinjye mama se ngaho nta kibazo gahe teka nanjye narira umwana baka iyi wavuze ko uba agahinja ngaho ngwino ngo ukikire dutegereze ibiryo mama atetse bishya kanya ngaho mpereza ku gati kakuri inyuma oya ntabwo ari agati ni akamamiyo
yego koko ni akamaro
dore ukuntu gahene ari guteka amagi ari kuyavangisha akababi
none se ndarabwira ko mvuze njyewe iwacu nabonye amagi bayoza bakayashyira mu isafuriya bagashyiramo amazi maze ubundi bagateka bikabira natwe iwacu niko bayateka natwe n'ubu maze twebwe iwacu basigaye banayaduha buri munsi murambona ukuntu bayateka njyewe ntabwo ndabona ukuntu iwacu bayateka ngaho kanyo mpa amazi nyarundi maze nanayatekere ndabatanze ndarya twa tubumbe twose tw'imbere ayiwe nanjye nikundira akabumbe k'imbere uramaho kamwe uzi ko natwe umwana w'iwacu nabonye bamuha akabumbe k'imbere ariko njyewe nikundirana cya kindi gikomeye ariko twebwe mama yaratubwiye ngo tujye tubirya byose kubera ko dufite amenyo menshi njyewe ntabwo njya mbona bayatera ariko iyo yahiye babatubuza kurobanura tukabirya byose kanya tubirya byose sibyo oya ndahatonerera nk'uko mama ajya adutonerera twebwe bararaduhoreza nawe uduhoreze kuko uri mamagana
gahe reka nkuzanire amazi ngufashe nka guteka mbonye ifunguro ku meza mitangira peti mbonye ifunguro ku meza mitangira peti
teta karame wumvise ukuntu ntare yazanye amabuye maze akavuga ko ari amagi yego disi cyusa kanya nawe ngo iwabo bamuyigira itogosheje buri munsi bana nshuti zacu ngaho namwe nimutubwire ababyeyi banyu bajya babagaburira amagi aba ameze gute amagi nkunda umureti nkunda umureti yewe yatetse amagi arayampa njye ngigi buri munsi ryitogosheje mama yampaye iki njye ntabwo naririye riribiki naririye ritogosheje nafashe igi nakaritonanga karirya ngo amagi ni rimwe na rimwe mama abigi narikunda iyo ndwaye inkorora mama amigi iribisi bampa mama igi igi- igi ritogosheje bampaye igi ribisi nanjye bampaye umurero nari ndwaye inkorora ba- ba- ba- bangurira igi eh, eh, ndarirya i- i- igi ri- ribisi mama ya- yampaye umureti uhiye nawukunda yo abana mubivuze neza rwose yego disi cyusa mwese rero mujye mubwira ababyeyi banyu bajye babagaburira amagi atogosheje kandi bayanombe sibyo noneho mbere y'uko tujya mu ishuri tubanze dukine tubyine twishime twese
Gikwavu, gikwavu, gikwavu, gikwavu, gikwavu, gikwavu. Iyo kigenda gihaka kigenda gikwina, kigenda gikwina, kigenda gikwina, kigenda gikwina.
abana mwayumvise twicare hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu
bana nshuti zanjye muraho neza muri kumwe na mwarimu wanyu mukakinyana pauline muribuka ko mu isomo ry'imibare twize ibinyampande twize mpande eshatu mpande enye n'uruziga ubu noneho tugiye gukora imyitozo turebe ko twibuka ibyo binyampande reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe kukwegereza udupapuro yaguteguriye adushyire ku meza cyangwa ku musambi atuvangavange reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe gushushanya uruziga mpande eshatu na mpande enye reka nsabe nanone umuntu mukuru muri kumwe gushushanya uruziga mpande eshatu na mpande enye ku rupapuro cyangwa mu ikayi kandi ibi binyampande abigire binini ni byiza cyane abana nimutege amatwi rero mwumve uko tugiye gukora umwitozo wacu mugiye gufata utwo dupapuro dukase mu binyampande turi imbere yanyu mugende mudushyira hejuru iyo ikinyampande umuntu mukuru yagushushanyirije bijyanye murakoze cyane reka mbaho urugero imbere yanjye mfite agapapuro ka mpande enye nagashyize hejuru ya mpande enye nashushanyije umuntu mukuru uri kumwe n'umwana mufashe gukora uwo mwitozo murakoze cyane niba washyize udupapuro twa mpande eshatu hejuru ya mpande eshatu ishushanyije ku rupapuro ndetse n'udupapuro twa mpande enye hejuru ya mpande enye n'udupapuro tw'uruziga hejuru y'uruziga umuntu mukuru yashushanyije wabikoze neza cyane bana nshuti zanjye reka dukore undi mwitozo ukurikira reka nsaba umuntu mukuru ahindura urupapuro yari yashushanyijeho ibyo binyampande hanyuma noneho ashushanye utu tunyampande dutoya mpande enye uruziga na mpande eshatu murakoze cyane ngaho nimutega amatwi rero mwumve uko tugiye gukora uyu mwitozo muraca uruziga kuri mpande eshatu muce akarongo kuri mpande enye hanyuma musige uruziga muntu mukuru uri kumwe n'umwana itegereze urebe ko abikora neza murakoze cyane niba mwaciye uruziga kuri mpande eshatu mugaca akarongo kuri mpande enye hanyuma mugasiga uruziga mwabikoze neza cyane ngaho nimwiha amashyi menshi nshuti zanjye isomo ryacu rijyanye no gukora imyitozo ku binyampande ntaho rirangiriye ariko reka mbasigire umukoro muze gushushanya mpande eshatu mpande enye ndetse n'uruziga murakoze cyane pe murabeho naho ubutaha
mbacire umugani mbabambuze umugani ntuzabika ntarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu
abana murabyumvise umwanya wo kumva inkuru urageze nibyo teta kandi nyogokuru adukomereza inkuru ivuga ngo ni umwana nk'abandi nibyo rwose bana nshuti zacu muze tumusange aradutegereje
kera habayeho
abana karame nyogoku mwiriwe neza mwiriwe neza nyogoku ndaje ngomba komereze umugani ni umugani se buriya umwana nk'abandi inkuru y'umwana nk'abandi sibyo yego Eh, ni umwana nk'abandi uwo mwana ni umwana umeze ate njye nyogoku Njyewe.
umwana ufite ubumuga bw'uruhu Eh, umwana ufite ubumuga bw'uruhu niwe twabonye twagejeje hehe usize twagejeje aho iyo abantu baba baje gusura mush- abashi- bashyitsi na musaza we baba biga akagaragara ko abana bafite tutumva ubumuga neza.
ari abana baba- nk'abandi maze bari ni bande babibabwiye a- abantu b'abashyitsi bo ku ishuri baje ku ishuri yego Eh, ku kigo cyabo sibyo Mm, nuko Eh, hanyuma noneho bari gusubira mu zabunguye iki basa bumva ko m- m- mushiki wabo ari kurengana bakora bakora umupangu wo kumurengana yego yego naho twagereje Eh, reka turebe rero niba koko barabishyize mu bikorwa Ti- turebe icyo bakoze Eh, ngo kamanzi mu gahinda kenshi asubiza mushiki we ati ababyeyi bacu bafata nabi impano kubera ko afite ubumuga bw'uruhu ngo ejo tuzamujyane ku ishuri iwacu batabizi Eh, mwumva de umugambi mwiza Eh, biyemeje kujyana wa mwana umuvandimwe wabo N- nubwo bo batabishaka bo ba- bazamujyana rwihishwa murabyumva abana beza Eh, ngo kamariza na kamanzi bafashe umugambi wo kujyana mpano ku ishuri maze barawunoza bukeye kamanzi afata imyenda y'ishuri yari yaranze kumukwira arayimwambika bamujyana ku ishuri murumva de amashyi Mbega amashyi abana beza abana beza we Eh, eh, eh, eh. barwaniye ishyaka umuvandimwe wabo reka ngarukirize aha ngaha nzabakomereze ubutaha eee murabyumvise mwumvise abantu ibyo bakoze Oh, byiza cyane maze rero ntituzacike n'igice cy'ubutaha noneho mbere yuko dutaha tubanze turirimba ni indirimbo muriteguye twatangiye
Ogni funguro ku meza mpita ngira apeti Ogni funguro ku meza bitangira apeti Ah, ninde watubwira bimwe mu bitera imbaraga ibijumba ibirayi
ogni funguro ku meza mpita ngira apeti Ogni funguro ku meza bitangira apeti Ah, ninde watubwira bimwe mu birinda indwara imboga imbuto
ogni funguro ku meza mpita ngira apeti Ogni funguro ku meza bitangira apeti Ah, ninde watubwira bimwe mu byubaka umubiri ibishyimbo inyama
ogni funguro ku meza mpita ngira apeti Ogni funguro ku meza bitangira apeti
Oh, mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se nitunaniwe muze turuhuke
yewe ga yewe Eh, kamari we Karame, karame.
Eh, mutambuke mwicaye ni karibu Eh, murakoze cyane rwose.
iyo ntebe ntibagushe nyawe ayiwe ariko ubu kugira utayitunganije kwa kundi tujya tubigenza kandi wari ubizi ko dufite abashyitsi mu kabuga narangariye mu byo kubikira umwiza binshaho ngahoroshya nkwereke ugiye kugora mukamuri turicara twitonze ntacyo tuba ariko murivunira ikibadi uko tungana uko se turagurirana ku ntebe boshye ibitambambuga
Aha, intebe y'urubaho utitonze yakugusha da Eh, iyo yo noneho nta n'ubwo amaguru yayaringaniye
akira ibi bintu ubanza ubibiri ima mwakire rwose
terura neza bitameneka byabaye nka data Eh, ni- ni- ni ibimeneka rero Eh, ndebemo se nanjye mpandebe habimana
Ugeze amatsiko.
ariko namwe mugira amatsiko Yeah. Amaye, agakarito k'amagi yaba haba we ariko wa- wagira aho ko mwari mubizi ko tutayaheruka
niyo gusa ahubwo se habimana Eh.
dore harimo n'isukari Ni- ni- ni- niko yewe kama ndakumva rwose habimana wowe na mariya roza rwose muri imfura pe nta kindi nabona mbabwira Eh, ni mama murakoze kudusura munadutu ahubwo suretse akateye hari usura abantu imbokoboko abenshi ibyo ntibabyitaho da iyo agusanze uri muzima utanarwaye biba ari amena none se ko nta akira yewe jyana ibinge bubibike hanyuma uhita ukuramo amagi nkangahe bakoreramo umureti kandi ukora umureti ufatika rwose komeza hanyuma se habimana ndakumva mukambura twebwe ntabwo tujya ku mureti ko tutawuherukaga
genda yewe ubanza utekeye abashyitsi twebwe turaza gukora uwacu nyuma urumva uyu munsi gahunda ni umureti gusa eee dore ko twanawiherukaga muri rimwe wa mugani wawe bugarutse hano gato mukamuri ngo agaruke ntabwo se mukunda umureti nyabatogoseze oya oya, oya oya rwose rwose.
mukamuri ayo magi ntabwo ari Ayo- mwe twayazaniye ayo magi ntabwo ari ayo gutekamo umureti Iki.
Mm, ahubwo ni ayo kujya mugaburira umwiza ubwo yatangiye gufata ifashabere eee ese yewe twari teriyemo umureti rero ntidukina mukamuri eh, ngaho rero mpereza icyo gikombe wari ugiye guheramo umwana igikoma nkwereke Mm.
si byo Mm.
mpereza hano rwose hanyuma umpe n'ako kayiko biri kumwe Eh, akira pe ngaho- noneho ngaho genda uzane umwiza ubundi tumuhe iki Eh, nusanga anasinziriye umukangure rwose abashyitsi banamusuhuza umva rero ugiye kumuhigira ibisi se habima ese ubu urarimo hari datetse se
ndari kuba ridatetse da I- iri tete ritavaho rinigira umwana
igira ibisa ariko nanjye ndumva ntacyo ritwaye Ntacyo ritwaye rwose ahubwo wibuke kumwinjiramo akunyuha bimwe oya mwa bantu mwe rwose nimusigaye Kuki?
ntabwo ari byiza guha umwana igira ibisi niba ugomba kuritogosa rigashya neza mukabona kuri mu nyamara si byiza mariya roza ntabwo babeshya Wiki.
ubushize muri gahunda y'igikoni cy'umudugudu badusobanuye ko umwana agomba guhabwa igira itogosheje kandi rihiye neza kugira ngo atagira indwara aterwa n'igira ibisi Eh.
kazi burya none se mwokabyara mwe igira itogosheje na ruriya runtu rw'umweru ukuntu rukomeye yegura oya ariko mariya ro ubwo koko murumva mudashaka ko umwiza wacu aduca mu myanya y'intoki hari imizibunguri koko rikamunika aha ntabwo ari cyo cyatuzanye habima ya natebyaga wanza ari impungenge bimvugishije umwiza rero buriya Eh.
ntabwo wamuha umweru kuko ntiyabasha kuwuhekenya ahubwo umuha umuhondo Cyane ukagenda rwose.
umutamika gato gato nk'umwana nyine iyo ugira ngo se ibyo byose nari mbizi bantu banjye nanjye rwose.
ubu numvaga rwose uko twari muha kose Eh.
yaba ari ribisi yariryamu umureti Ah.
yarya umuhondo gusa yarya umweru gusa icyangombwa ari uko yaba ari iyi Uh, umva mukamuri guhera uyu munsi iyo ugiye guha umwiza ni ukujya ubanza ukariteka ukaribiza cyane rwose ukaribiza hahandi nawe Bigashya.
ubwawe uvuga uti "Ih, rirahiye kuko Rwose.
habimana ashimishijwe nuko kwahegera basuye bana batuye mu byo babazaniye kubera ko harimo amagi ashatse ko mukamunirwa ahita akubita iryo ari ribisi akariha umwana wawo umwiza hanyuma kwahegera baramubuza ese babyeyi ni ukubera iki tugomba gutogosa igi rihabwa umwana tukarihisha neza kandi tukanarinomba twegere impuguke idusobanurire nitwa dushimirimana arimake and uh, umukozi ushinzwe kuboneza imirire mu bitaro bya rwinkwavu mu karere ka kayonza Ah, igi ni kimwe mu bintu by'ingenzi bituruka ku nyama- ku matungo Eh, kandi tubwira aba- abana cyangwa se ababyeyi ko bagomba byibura kugaburira rigomba kuba kiri ku ifunguro ry'umwana mu gihe ugiye kugaburira umwana Eh, ni byiza kugaburira eh, igi eh, ritetse ritogosheje kandi rikaba rihiye neza kubera ko eh, rituma eh, nta bwandu buba ruri- burimo muri iryo gi kandi intungamubiri zose zikaba zirimo ku kigero gihagije umwana akaza kurifata eh, ririmo intungamubiri ziraza kumufasha kugira ngo umubiri we ukure, ukure neza Ah, kuritogosa cyangwa se kurinomba ni byiza ko eh, amafunguro tugiye guha umwana cyane cyane abana bakiri batoya riba rinombye kugira ngo rize kumufasha ah, mu gu- mu guhekenya se cyangwa riri mu kanwa kubera ko iyo igi warinombye rifasha muri bwa buryo bumworohera kuza gutapfuna ni byiza rero ifunguro iyo warinombye eh, rikoroha riza korohera umwana ko eh, ri- aza kurifata rimeze neza ntirize kumworohera ku- ri- ntirize kumugora mu gutapfuna eh, kandi akaza kurifata ryose kubera ko eh, iyo warino- iyo urimuhaye ritanombye rishobora kuba hari utuvungukira twatakara eh, cyangwa se hakaba hari utwo yagenda yanga bitewe n'uko tumubangamira yewe akarya umweru akaba yatoranya ashobora kuba yaritoranya urabona ko riba rigizwe n'ibice bibiri umweru n'umuhondo umwana ashobora kuba yatoranya agahitamo kurya umuhondo cyangwa se agahitamo kurya umweru gusa iyo rero rinombye bivuze ko eh, cya gice cy'umweru n'igice cy'umuhondo kiba kiri hamwe kiba wabivanze ku buryo umwana atabasha kuza wenda kuba yagira igice kimwe ahitamo kurya eh, ubundi bwa kabiri ni uko iyo warinombye ukarinombera hamwe wowe mubyeyi ugabura eh, ukurikirana ukamenya koko ihangano wamuhaye y'igi wanombye aririye akarirangiza igi ubusanzwe rigira intungamubiri nyinshi ubundi ririya rice nk'uko twabivuze ririmo ibice bibiri harimo igice cy'umweru n'icy'umuhondo Icy'umu- icy'umweru nicyo kiba kizi- gifite intungamubiri kugera ku kigero cya mirongo itandatu ku ijana icy'umuhondo igice cy'imbere eh, kikagira byibura nka mirongo eh, ine ku ijana by'intungamubiri bigize igi ariko ntacyo gutakaza kirimo byose umwana agomba kubifata kubera ko eh, birimo intungamubiri ziza kumufasha eh, mu mikurire harimo vitamine a vitamine y'ingenzi ku mwana ukiri mutoya iko- igira byinshi ifasha ku mwana Ah, twareba mu mik- mu mikurire y'umwana ifasha uburyo umwana ashobora gukura se cyangwa tubivuze muri diviziyo sererere tubivuze mu rundi rurimi cyangwa se uburyo uturemangingo tugenda ah, ah, twigabanya kugira ngo umwana igihe umwana arimo gukura vitamine a igira uruhare mu kureba ni iby'agaciro kuba umwana yarya igi akabonamo iyo vitamine kubera ko bigira ingaruka cyane cyane y'abana batabona intungamubiri zirimo vitamine a ari nayo mpamvu mu- mu bihe bisanzwe dushobora gusanga dutanga vitamine a kugira ngo twongere ingano ya vitamine a umwana ashobora gukenera tugabanye ibyago byo kuba yagira ubuhumyi Eh, harimo eh, amaporoteyine amaporoteyine ari mu bintu amaporoteyine mu kinyarwanda eh, byubaka umubiri Ni- ni iby'agaciro kubera ko poroteyine zifasha mu kubaka umubiri zifasha gukora ah, eh, ubu- ubwirinzi bw'umubiri eh, bikorwa mu mu gutanga si- sinyare se cyangwa ibindi bigira uruhare kugira ngo umubiri wawe um- u- ukure neza ubwo rero niyo mpamvu babi- ari byiza ko umwana agomba byibura kubona igi kugira ngo ibyo byose bibumbiye hamwe aze kubibona aha harimo eh, ibyo bita fati se cyangwa se ibinure nabyo bifasha umwana mu gukura hariho hari ibyo hari vitamine bita d ni vitamine nziza cyane mu kubaka amagufwa kugira ngo amagufwa y'umwana akomere agire u- umubiri ukomeye cyangwa se amagufa akomeye kubera ko umubiri nyine ufashe amagufa atuma umubiri w'umwana ukomera ibyo byose rero ni iby'agaciro eh, kugaburira umwana igi igihe cyose cyangwa se buri munsi byibura igi rimwe ku munsi Eh, kandi iryo gi rigomba kuba ritogosheje rihiye neza atari kwa kundi urishyira mu mu mazi ah, yamara kubira ugahita ukuramo yariteke neza ah, umenye ko ritinzemo ku buryo umuhondo eh, uza kuza kuba u- uvunguka babyeyi badusobanurire ko tugomba gutogosa igi rihabwa umwana rigashya neza tukanarinomba kugira ngo umwana abashe kurirya ryose atajogoye mbere yo kurimugaburira banatubwiye kandi ko ari byiza guha umwana igi rimwe buri munsi kuko igi rikize ku ntungamubiri nyinshi umwana akenera kugira ngo akure neza nshuti zacu ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo reka duhe akanya mama koreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero cyusa nawe teta ndabashimiye namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho ni iby'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanurira akamaro ko kubahiriza ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki dukoresheje amazi meza n'isabune duhere ku butumwa bwa habukuba hano rubere utubwira ko gukaraba intoki ari ingenzi bituma wirinda umwanda muri cyane tugire umuco wo gukaraba intoki dukoresheje amazi meza n'isabune bizatuma tutarwara indwara zikomoka ku mwanda ati kandi musuhurize abana bazi gukaraba intoki munambwirire ababyeyi bite ku kureba niba abana bakaraba intoki bakoresheje amazi meza n'isabune ernest iradukunda yatwandikiye ko akamaro ko gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune biturinda indwara zimwe na zimwe harimo diyare n'izindi ngaruka ati kandi tudakarabye intoki byana n'urupfu kuko indwara zituruka ku mwanda zishobora kwica dusoreze ku butumwa bwa flora benusi utubwira ko gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune biturinda indwara zitandukanye dushimire hawe kuba honoribere ernest iradukunda na flora benusi n'abandi batwandikiye ku bitekerezo byiza batugejejeho mama koreta turamushimiye bana nshuti zacu namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye ntimuzacikwe n'ikiganiro itetero cy'ubutaha reka tubasigire iyi ndirimbo ibashimishe mwari kumwe na cyusa nanjye teta bayi bana nshuti zacu bayi namwe babyeyi bacu imana ibarinde turabakunda
Nkunda kurya avoka Nkunda kurya avoka Nkunda kurya imyembe Nkunda kurya imyembe Nkunda kurya amapera Nkunda kurya amapera Nkunda kurya pome Nkunda kurya pome La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Nkunda kurya imineke Nkunda kurya imineke nkunda kurya ipapayi nkunda kurya ipapayi nkunda kurya amacunga nkunda kurya amacunga yewe nkunda amatunda yewe nkunda amatunda la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
ikiganiro mfite mu gikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice